of Queen Naomi. Now we they hear say, don't cause another tears for inside the palace of the Oni of Ife we never fully see oh See, don't whip up for queen naomi but the enemies of queen naomi they don't already set for the kind of cry wey dem go cry today on her birthday where we they dive inside the gist gist oh, o na im be grab your popcorn sit down where make i give you the story. Today na Queen Naomi birthday 31st uh, celebration and na there we dey celebrate. Oh boy, this tale is what you're hearing. Grab your popcorn, sit down well, make I give you the latest update as I take the here am. now welcome back again to my YouTube channel, oh my correct correct people. If na the first time when you dey see this YouTube channel, I beg make you try like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you're not a returning subscriber, I thank you well, well, oh, now you go, go, go, now be the real MVP. Different, different messages of congratulations don't they come out for our beloved Queen Naomi. Happy birthday to you, Queen Naomi, the one and only sugar hub of the KBAC life. Happy birthday to the only faithful Olori of the Oni of Ife. May God silence all your enemies. Now, our prayer for our beloved Queen Naomi, now be that. May you possess your possession on this special day as you celebrate your birthday. Queen Naomi, beauty, her elegance, her godliness, sense they show forth in everything where she they do we they pray for and say more grace will continue to the return to her as she don't present herself as an embodiment of peace and love for the life of the Caribbean. Queen Naomi, we they happy for you. Congratulations to our amiable Queen Naomi, a beautiful queen out of millions of queen. Ah, if you say make we dey rain praises of queen naomi on dis day dis day no go end o oh. a very happy birthday to you my dearest queen naomi shilekunla ogunwusi may god strengthen you may god help you may god bless you richly may god bless you with more children o oh. yes o oh. continue to age with grace e no easy mommy tadenikawo the woman that god has blessed the woman with sufficient grace the woman wey we not fit to wait for her reunion with the kbac the woman wey dey well supported even when the enemy dey think say na the end o laye laye her own na she still dey prepare for the wonders wey god go do for her life our beloved queen naomi dey could have a standard birthday because kbac don carry another one come o yes o ọba ah kbac sabi pepper all these oloris because as i dey hear the information tears don dey roll gold for the eyes of the of the women wey dey for inside the palace because this one na a very very heartfelt congratulation we dey send to queen naomi queen naomi a wonderful woman indeed a gracious woman indeed my correct correct book beautiful woman indeed with a golden heart a happy woman a woman that is loved by many we they pray for many, many more happy return for our beloved Queen Naomi. Ah, this generation not go forget Queen Naomi oh, in a hurry because she they make it, they shake, my correct, correct people. And KBSC, they make, because of Queen Naomi, he ready to turn, that's eh, go places because of Queen Naomi. because this particular alleged information what we hear hey way kabiyesi storm akure with a jeep as a birthday present for Queen Naomi. Ha! This one hits differently. Now you fit to think say ah not be just jeep. My correct correct people not be just jeep oh. Not be just jeep na dem package for the Kabiyesi oh go give Queen Naomi. What in dem package Now love and care. The whole street knew about it. It, it was a wonderful sight. Kabiesi wrote her, her a note in a very, very sweet manner, reminding her of her beauty inside and out. And when she saw the gift, my correct, correct people, in fact, uh, the gift was customized with her name. Ah, fitted, as in a factory fitted Queen Naomi. She just did very, very happy. But why all these things, you may ask? Why if you say KBC they carry Queen Naomi like this? Because Queen Naomi is not an ordinary woman. She got this sweet soul that everybody, you know, wey they around her, they feel the sweetness of Queen Naomi. My correct, correct people. If, in fact, KBC show Queen Naomi another kind of kindness today. where they say every woman they dream of. e shower eh, queen naomi with care love in fact eh i say now, wow oh, no be ordinary gift be a kabiyesi package oh! Now im make this early momo queen naomi not they prepare for her photo shoot every day deserves to be celebrated can come be the one where be say the love of your life wake you up with a jeep my correct correct people. now some people fit to dey hate oh, for conversation. some people fit to dey hate why she not they celebrate for inside the palace but hey love not they always they follow societal rule god na im know exactly how the matter wey e dey between the kabiyesi and queen naomi go take go na only god na im know but at di end of the day the fact say kabiyesi dey e show im love to queen naomi e dey sweet us for belle so make we no dey too quick to judge instead make we join hands together. wish queen naomi happy birthday under this video yes Wish queen naomi happy birthday under dis video make let her know say she dey loved make her know say she dey celebrated although i wey i see dis particular alleged information celebration full for under di comment section for queen naomi pipo dey happy for queen naomi see queen naomi deserve all the love and blessing Way they come her way i they tell you not be small thing. that will be 31 years for this life not easy with all the challenges wey queen naomi go through everything wey don happen still yet she still fit hold the love of her husband e no easy congratulations mommy tadenikawo you are a darling indeed my blessed queen god bless your new age grant you absolute peace divine wisdom and more grace the enemies, wait, they jealous you. They go continue to they jealous you oh, because God you not go cease for your life. We they send you a very, very big congratulation, our beloved queen. It not easy. Now, Almighty God, nine day runner for you. Now, God, nine day bless you. Now, God, nine day show you road. Our beloved queen Naomi. We wish you happy birthday. And I beg, remember that the Bible made me to know that that eh, <laughs> every evil planted that is not not planted by the by God, eh, e go there uprooted and e go go back to sender for the enemies we carry and put there. Yes, instead of these oloris to finance, they go take rejoice queen with Queen Naomi. Rally around her. Why the jealousy? Why the hate? Why the pain? Why? Why, why must they always look for a way to hurt Queen Naomi one way or the other? It's not necessary. This one not time for celebration. This one not time for happiness. This one not time of jollification. Why don't we jollificate? Because the thing where they happen for Queen Naomi life now, it's not easy. Now a blessing to Queen Naomi. Say he lived to see in 31st birthday. Not be beans that is why when i see the ifa wives now they dey cry eh kabiyesi come buy jeep for queen naomi on im birthday it is not about the jeep Now the symbolism of the jeep na it matter what did the jeep signify na it matter Not we just say e buy jeep Now the love affection where the jeep signify because it's not easy queen naomi don't wake up now e they feel treasured e dey feel excited because not be every day na in this kind of gift dey land for queen naomi na with happy mind now i say ah make i just sharp sharp package this information come informate my correct correct because not be small kasala dey burst for the palace following this queen naomi birthday o eh kabiyesi you do this one sha e sweet us for belle our beloved queen naomi abeg go on so Nothing do you. The enemies have got nothing on you. Florence talk say, Congratulations, oh, your glorious day of joy, long life and prosperity in the name of Jesus. Oh me talk say, Happy, glorious birthday, our authentic queen. Your new age is blessed in Jesus' name. Amen. Now, our prayer be that for our beloved queen naomi Now about god nine im runner run for queen naomi and we thank kabiyesi for this beautiful one We in do to celebrate our beloved queen naomi ngwanu na here i go pause this update for now eh, make you feel free make you give a big congratulations to our beloved Queen Naomi for the comment session. I go endeavor to bring you more fresh and spicy updates. So oh. as it they drop, now so I go try package and call informate my correct correct people. Make it not forget to like and share the video. I go bring you more updates.